the master planner and the mastermind of all evil plans. The master plan and Doctor Shamu. guys, Muna gather around. And Doctor Shamu the mastermind and the master planner of all evil plans sign be this after this one na ashley these two sisters are something else in this palace these two sisters are giving headache in the palace these two sisters are giving witchcraft in the palace yes yeah, so as they have been caught guys guess wetin ronke and ashley are up to just get what they are guess what they are up to anyways guys make una first like this video subscribe if na your first time welcome god bless you and if you don dey with us may god continue to bless you may your hand continue to dey go up up may your hand never ever ever come down in jesus name amen so guys entering today's gist the hand don touch people hand don touch mama Di mama mama Di mama wọn arugba arugba Hmm the two of them, most especially this, uh, mama wey dey here with her bad character whether she no know say she don old o i no know whether she no know say she suppose dey rest now o i no know This woman dey follow dey invite side chicks dey enter palace kabiyesi's girls They are those years wey be say kabiyesi light and now they are trying to pin a pregnancy on kabiyesi funny enough as i dey plan am e dey leak as i dey plan am e dey leak people are planning seriously that's why they dey talk They involve every side chick they say one side chick is pregnant for kabiyesi though they never call the person name they never call the particular blessing name but a lot of things has been going on and we hear say guys nkechi blessing yes nkechi blessing sunday e dey inside this matter oh? nkechi dey inside this matter wey be say we dey hear so say one of the babes wey be say dem dey try arrange make are you and i know say god forbid say kabiyesi go fall for that kind of temptation if kabiyesi go fall for nkechi blessing temptation guys ah una know say there's nothing about naomi there's nothing uh, eh, whether queen naomi and uh, eh, kabiyesi nothing like that again oh. nothing like that again e don finish be that it's over wetin i talk is over be that it is over be that anything like that mean say it's over because nkechi blessing we all know her for her controversies we know her for controversy we don't know her for anything good other than controversy so that kind of person now me know if they fight all these ones we say that they hide under people they fight according to the ones wey they say dem get shame do not get shame They don't have name to protect They don't have reputations to look at na those ones we go come talk say eh o eh dem wan follow ha guys we just dey pray we are praying seriously that god will expose these women completely god will expose them completely finishly àtẹlẹ tó ń ṣe bí ọ̀rẹ́ àtẹlẹ tó ń ṣe Or ọ̀tá àtọ̀tá tó ń ṣe all of you that you will be exposed they will be exposed in Jesus' name because this is going to be too much. Anything make this queen succeed, that is all for Naomi and her husband. That is all for Naomi and Kabiesi guy. That is all. You know, get waiting we won't talk. Now be that. That is all. Ó parí. Ó parí. Ó ti tán. Because these women are not ready to give in and the kind of side chick wey dem dey go carry no be the usual the usual one and kabiyesi sef wey kabiyesi dey see all these irresponsible women yes na now i dey understand e dey marry the ones wey be say dem dey look responsible while e dey frecognize di ones wey be say dem no dey responsible na so dem say one girl wey kabiyesi wan marry one time if no be uh, people's intervention kabiyesi for don marry one small girl like that wey be say shisha uh, smoke everything dey comot for her nose dey comot for her mouth dey come make kabiyesi sef dey make dis thing dey dey easy o oh. for people wey be say e dey fight for am yes we love kabiyesi and naomi together but kabiyesi to make e dey try dey make dis fight easy for those people who are fighting for dis union It should make it easy for them. The people fighting for this union, it should make it easy for them. Because how can somebody be fighting for you and you are elsewhere doing something else? Now, what to make KBSC father first tired the first time? That was what got him angry. That made him say that if only his son had listened to him, all these things will be said. they happen. So therefore, not happen. They for not come anywhere, anywhere close near him son. All these things will they happen so. They for not come near him at all. But he does not listen. And I want to be say, Queen Naomi Mama, first you say verse with that say, okay, we understand say men go be men, kings go be kings, but if people are trying to fix something for you, when you are not a child, one agbára dúró sójú kan, you will stay in one place and later na swear whether na prayer let it work for you make e work for you you go sit down one place na all these things make naomi mama dey vex that time say how can you say we are fighting for somebody we are we are we are having hope on somebody and the person is not behaving himself ẹ eh? wọn ní ọmọ tá à ń torí ẹ gbàwẹ tó ń fóúnjẹ ọ̀sán láni lójú yes we just dey pray o we dey pray o because kábíyèsí and women i no ever trust so they say men men men men dey womanize men dey womanize kábíyèsí and women i no ever trust so i no ever ever trust kábíyèsí with women o oh. na only if dem say food i know say kábíyèsí no fit fall for food temptation Lie, lie, lie, lie. he is very careful but say women ah i cannot help you and tell you that kábíyèsí is careful with women o oh. i cannot ever do that i cannot ever tell you that that kábíyèsí is careful with women na lie na big lie. Kabiesi no careful with women at all. Baba no careful with women at all from here to here. Yes, so you no careful with women. You no even sabi careful with women. You no sabi careful with women. He get very soft spots for women very very soft If you una know am eh you don't go all these things na we try avoid all this matter them, and we dey avoid with kabiyesi so so guys that's all the matter be make una help us say prayer for kabiyesi o make our fight our gbasgbos our everything make e no be in vain yes so make e no go be in vain because we know say kabiyesi and women na kabiyesi weakness be that everybody get their own weakness and na kabiyesi weakness be that because now they are planning that they want to pin a pregnancy on Kabiesi. They want pin belly for Kabiesi. And you know that, you know the kind of damage, that kind of news we do if it gets to Queen Naomi. You know the damage, that kind of news we do if it gets to Naomi. Anyways, guys, that's all the matter. Be more than not forget to like and subscribe to this channel. I'll see you all in my next video, guys. Bye the master planner and the mastermind of all evil plans the master plan and Dr. Shamo guys muna gather around